ndiyo ku bwayo ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemo kudukurikira kaze muri ano makuru mu kirundi mu buhinga bw'ivyuma hari Eric Uwimana ingingo nkuru nkuru ziyagize n'izizikurikira kugwiza igitegwa c'ikawa ngo ntibiriko birabangamira amashamba cimeza nk'uko ibihugu bihurikiye mu ishirahamwe ryo guteza imbere ico gitegwa muri Afrika bishikiriza ivyo bihugu ngo bikaba bigiye kumvisha umuryango w'ibihugu vya Buraya vyari vyashikirije ko utazo kwakira ikawa ivuye mu bihugu vyahoneje amashamba cimeza bikahatera ikawa intambwe ibyo gutunganirizwa ku bijyanye na politiki y'imishahara hamwe n'amafaranga y'uburaro ku bakozi bagengwa n'amategeko yihariye ku ishuri nderabigisha enesi ngo aho bigeze birashimishije ibisabo byabo ku rwego rw'umukuru w'igihugu ngo byarakiriwe uburundi ngo burakeneye abaganga bakora abantu abo bita bashirijije mu gifaransa kugira bashobore kuvura abagwayi bose babikeneye ni mu gihe abahari ubu bari ku rugero rudashika n'igice kimwe kwijana mu kanya muca mubikurikira mwidonido
sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro
dasubiye kubaramutsa sendika ihurikiyemo abakozi ba kaminuza nderabigisha Ines irashima intambwe ibyo gutunganirizwa bigeze ko ku bijyanye na politiki y'imishahara hamwe n'amafaranga y'uburaro ku bakozi bagengwa n'amategeko yihariye ntibyashyikirijwe na Albert nyamwana umuvugizi w'iyo sendika yerekana yerekana icegeranyo c'ivyavuye mu nama ya bose yo kuri wa gatatu yo kurabira hamwe ibimaze gukogwa kubijanye no gutunganirizwa ku bisabo vyabo vyo mu nama iheruka n'igihe bari bahurije ko bandikira urwego rw'umukuru w'igihugu bakaba baronse inyishu yuko biriko birakogwa bakazotunganirizwa vuba bavyiteze imbere yuko uyu mwaka urangira twari muri assemblée générale inama ya bose ya sendika y'abakozi bo muri NS kugira ngo twigire hamwe ibibazo bijanye n'imishahara ngaha muri kaminuza yacu iyi nama rero ikwikiye iyindi twari twagize itariki 15 zo kwicumi twari twavuganye ibibazo bibiri kimwe kijanye na indemnité de logement amahera y'uburaro y'abakozi akiri kuri 25 kwijana turavugana rero n'ikibazo uh, muri rusange kijanye na politike y'imishahara mu bakozi ba leta e, bafise amate amategeko y'aba bagenga muzi yuko atana kimwe kirako abanywanyi bari badusavye yuko twokwandikira urwego rw'umukuru w'igihugu twaramwandikiye n'akaryo kuno barira yuko ibiro by'umukuru w'igihugu vyatumye ubutumwa ngaha muri kaminuza yacu batumenyesha yuko kete twabandikiye ryabashikiriye kandi yuko ikibazo bariko baraciga ko vuba bashobora kuduha inyishu mbega muvuze vuba ishasha n'ikihe bariko barakumviriza bashobora gufata ishasha tuvuze ngo ni vuba uh, tuvuze ubutumwa natwe kuko twaburonse mu by'ukuri ntituzi ngo niryari ariko uh, ntaco tuma dukeka yuko ikibazo kitariho kirigwa ariko turafise ibiringo tuba dufatira uno munsi uh, hariko haraba isubirwamo ry'amahera leta ikoresha uyu mwaka buri amezi atandatu araheze atakirakorwa turibaza yuko mu ntango z'ukwa mbere hatazogera tutararonka inyishu kurumva twaba tugiye mu kingo ca kabiri kirangiza umwaka twizeye yuko muri iyi revision budgetaire itaraba kuko n'amahera yarasanzwe ahari ayategekanijwe bazoyaha abakozi imbere y'uko uno mwaka urangira uburenganzira abakozi baba bafise ni ngombwa y'uko buharanirwa kandi bagakurikirana n'ivyabo hari n'amanama azoba muri kazoza nta nkeka y'uko iyi politiki salariale niyaja mu ngiro nta nkeka y'uko tuzogira amanama y'icyo tuyivuzeko kuko imigwi iba iri kuyakora kuri ivyo biharuro turakunda gusanga harimo utunenge dusanze bimeze neza tuzobikenguruka ariko dusanze harimo utunenge naho ntituzohera kubivuga kubivuga kuko nico amasendika bahabereye kumvise ko batatomoye ikiringo mu ikete babahaye ariko twabonye ko umengo murafise icizere yuko bashobora kubikemura mu mwanya n'umwanya mbega hamwe bitokemuka ategekanye nkuko nabibabwiye twebwe turafise ukwizera yuko ubutumwa twahawe n'ibiro by'umukuru w'igihugu yuko ikibazo giye gutora umuti vuba ari ubutumwa buzoja mu ngiro muti bitagiye mu ngiro mutekanya kugira iki tuzoheza dusubire tubaze aho bigeze aho byahagarariye hanyuma duhamagara abakozi tubibamenyeshe ibiheza bigakorwa bivugirwa mu nama ya bose ni ngini ifatirwa hamwe Albert Nyamwana yari kuri mikro ya Alexi Ndayisenga ibihugu bihurikiye mu ishirahamwe ryo guteza imbere igitegwa cikawa muri Afrika ngo bigiye kumvisha umuryango w'ibihugu vya Buraya kwigwizwa ry'igitegwa cikawa ritariko rirabangamira amashamba cimeza nivyavuzwe na Oscar Wikunda muyobozi mukuru w'ikigo kijeje guteza imbere igitegwa cikawa mu Burundi odeka hasozerwa kuri wa gatatu mu gisagara ca Bujumbura inama ya bose igira ya 65 ihuza ibihugu 52 bihurikiye mu ishire hamwe ryo guteza imbere ico gitegwa muri Afrika ni nyuma yaho umuryango umenyeshereje kutazokwakirika wivuye mu mu bihugu vyahoneje amashamba cimeza bikahatera ikawa ubwa mbere nagomba kubabwira yuko iyi ngingo bavuga yuko ikawa yatewe ahantu haranduwe ibiti bavyita fore mu gifaransa ni ukuvuga n'ahantu n'imiburiburi hashikana igice c'ihegitare ariko hari ibiti bishikana imetero zitanu z'ubuduga rero turiko turaraba mu bihugu vyinshi vyo muri afurika ahategwa ikawa aha ikawa nshasha iriko irategwa itegwa ahantu hari amasha hari ivyatsi hatari hasanzwe harimwa henshi nta na hamwe dusanga hararanduwe ibiti kuko icyo bita amavore mu bihugu byinshi byo muri afurika arakingiwe rero nagomba ndabahumurize yuko no muri iyi nama duhejeje kuvugana yuko ibihugu byose tugomba dukora ibishoboka duhanahane amakuru hanyuma dushobore twese kujya ku rugero mu kwishyura ayo mamezire ibihugu byo muri niyo eropeyene byashoboye gufatira ibyo bihugu mu minsi yahera byarashyitse aho ikawa yadandazwa mu kinyuro cyangwa ugasanga hariho amasezerano y'ubuguzi bw'ikawa yaba ikigo odeka kitayakurikiranye rero nababwira yuko ikawa y'u Burundi ubu iri kiradandazwa neza kuko nta masezerano namwe yigera aba kigo odeka kitayemeje rero ibiciro biba biri ku isoko mpuzamakungu nibyo biciro uwo ari we wese yaba uwigenga cyangwa odeka ubwayo itegerezwa gushora ikawa yisunze ibiciro biri ku isoko mpuzamakungu kandi biba byemejwe n'ikigo odeka nubabwira rero yuko ikawa y'u Burundi iri kiradandazwa ku biciro byiza ari nacyo gituma mwabonye ko leta y'u Burundi yashoboye kongera amahera faranga abene gihugu aho mwabonye yuko yavuye ku gihumbi n'amajana atatu na mirongo itanu akaja ku bihumbi bibiri n'amajana umunani ivyo vyavuye yuko abadandaza ikawa habaye ukubakurikirana cyane bakayishora ku mafaranga asanzwe ari ku isoko mpuzamakungu mu gisata c'amagara y'abantu naho abaganga bakora abantu abo bita bashyuhije mu rurimi rw'igifaransa baracari bake cyane mu Burundi aho bari ku rugero rudashika n'igice kimwe ku ijana ntibyashikirijwe kuri uwa gatatu na muganga Veneran barendegere arongo ishyirahamwe ry'abo baganga mu Burundi ni mu nama mpuzamakungu y'abaganga bakora abantu yatunganijwe n'ishuri ry'abaganga bava muri Afurika y'ubuseruko iyo hagati n'iy'ubumanuko barendegera avuga ko n'imiburiburi hari hakenewe abaganga bakora abantu cumi mu burundi kugira bashobore kuvura abarwayi bose babikeneye igitigiri dufise c'abaganga turacari bake cyane twifuza yuko ku bantu ibihumbi ijana tukaba dufise n'ibiburiburi abaganga cumi turacari bake cyane ibirahuri byerekana ko dufise ubusa ibice bine by'icumi mwumva ko tukiri kure cyane turacari bake ariko ibyo si ku burundi gusa ibihugu byose twavuze biri ngaha dufise ingorane imwe mu gihugu hagati haracari ingorane nabonye ntibarabakwiza naho wovuga uti hari ibihugu bimwe bimwe biteye imbere nka kenya canke etiyopi canke nabo baracakennye hagati mu gihugu usanga bafise abaganga bake bake dufise ingorane imwe nico gituma twafashe intumbero yuko twokwigisha abaganga aho aho bari kugira tubigisha abaganga benshi bazokora cyane cyane mu gihugu niyo ntumbero dufise ubu turi bake ariko turizeye nko mu myaka 10 15 ko tuzoba dufise abaganga bakora hagati mu gihugu ikibazo c'ibikoresho no babwira yuko yoroshe kubera ko iyo waronse ababikoresha abaganga babinonse babikoresha ikibazo c'ibikoresho uronka amafaranga ukabigura hanyuma bakabikoresha ibikoresho biraboneka neza cyane ku buryo dushobora kuvura abantu ku buhinga twigiye ubuhinga butuma abarwayi bacu bandanye baca hanze ko nabyo guca hanze birazimbye uretse guca hanze no kuva hagati mu gihugu kumanuka ibijumbura usanga umuntu ashoye itongo cyangwa ashoye intungwa ugasanga asize ingorane muhira turifuza rero ko abaganga bawuduga bakegera aho umuntu wese atuye isanganiro
inama isumba ingimba turabandanya n'ano makuru twabateguriye bamwe mu banyagihugu bo ku mitumba ya rukana na mparambo muri komine Cibitoke intara ya bujumbura bavuga ko hamaze iminsi ibiri batarangura ibikorwa byo kurima mu kiyaya cya rusizi abaganiriye n'isanganiro bavuga ko byavuye ku ngwano ziri ko zibera mu gihugu kibanyi cya repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo ku nkengero z'uruzi rwa rusizi bavuga ko ibyo bibaye mu gihe bari bizeye ko umutekano ugiye gutsimbatara kubera havugwa ibiganiro hagati y'imigwi yegwa n'icyo kibazo byari ko biratera imbere bikaba bitegekanijwe ko amasezerano y'amahoro mu buseruko bwa kongo ategwa ko umukono kuri uwa kane i washington muri leta zunze ubumwe za amerika umukuru w'igihugu cy'u burundi evariste ndayishimiye akaba ari yari
kumenya amategeko ni ngombwa
kumenya amategeko ni ngombwa
kumenya amategeko ni ngombwa
umuntu wese atora canka abika ubwoko ubwo ari bwo bwose bwa kariyeri hanze y'ibibanza bicugugwamwo mu ntumbero yo kubidandaza ataruhusha bifitiye ahanishwa igihano cyo gufungwa kuva ku mezi atandatu gushika ku myaka ibiri hamwe n'ihadabu ry'amafaranga y'amarundi umuriyoni gushika ku miliyoni zitanu nk'uko bitegekanijwe n'ingingo y'amajana abiri na mirongo ine n'umunani y'itegeko rigenga ubutare ryo ku wa kane myandagaro ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu uyu munsi tubandanya tubasomera ingingo zivuga ku buryo bwo gukurikirana no guhana ibyaha bijyanye no gucukura ubutare ni mu gihe umukuru w'igihugu aheruka gutanguza icese igikorwa cyo gushora hanze ubutare butandukanye stella ndayishimiye Nkuko bitekanywa n'ingingo y'amajana 246 y'iryo tegeko, umuntu wese ahindura canke avutanganya ibiri mu gitabo kidonda urudandazwa canke gutwara kariyeri yacukuwe hakoreshejwe uburyo bubayabaye, ahanwa n'umunyororo w'amezi atandatu gushika ku myaka ibiri hamwe n'ihadabu y'amafaranga y'amarundi ibihumbi majana atanu gushika ku miliyoni zibiri canke kimwe muri ivyo bihano. Ayo makosa nyene nkuko biri mu gace twatanguriye ko mu gihe akozwe mu gucukura hakoreshejwe ubuhinga buhanitse canke bukozwe n'inganda ahanishwa umunyororo w'umwaka umwe gushika ku myaka imyaka itanu hamwe n'ihadabu ry'amafaranga y'amarundi miliyoni zitatu gushika ku miliyoni icumi hisunzwe ingingo y'amajana abiri na mirongo ine n'umunani y'iryo tegeko umuntu wese ashira mu bubiko kariyeri yacukuwe atabifitiye uruhusha akabikorera hanze y'aho kariyeri isanzwe icukurirwa mu ntumbero yo kuyidandaza ahanishwa umunyororo w'amezi atandatu gushika ku myaka ibiri umuntu wese asenyura yimura canke agahindura mu buryo bunyuranye n'amategeko uturimbi imipaka canke ibimenyetso vyerekana imbibe z'akarere gacukurwamo ikariyeri hakoreshejwe uburyo bubayabaye ahanwa n'umunyororo w'amezi atandatu gushika ku myaka ibiri hamwe n'ihadabu y'amafaranga y'amarundi ibihumbi majana atanu gushika ku miliyoni umwe canke kimwe muri ivyo bihano biri mu ngingo y'amajana abiri na mirongo ine n'indwi y'iryo tegeko ayo makosa nyene yakozwe mu bikorwa by'ubucukuzi bukoresha imashini canke buhanitse nk'uko iyo ngingo ibitegekanya ahanwa n'umunyororo w'umwaka umwe gushika ku myaka itanu hamwe n'ihadabu y'amafaranga y'amarundi miliyoni zitatu gushika ku miliyoni icumi canke kimwe muri ivyo bihano nayo ingingo y'amajana abiri na mirongo ine n'icenda yo y'iryo tegeko ivuga ko umuntu wese afise uruhusha wo gucukura ubutare ariko akabikora adakurikije amategeko ajanye no gukingira amagara y'abantu umutekano ku kazi no gukingira ibidukikije ahanishwa umunyororo w'imyaka ibiri gushika ku myaka itanu hamwe n'ihadabu y'amafaranga y'amarundi miliyoni zitanu gushika ku miliyoni icumi canke kimwe muri ivyo bihano ivyo bihano nyene bihanishwa umuntu afise uruhusha wo gucukura adatanga ku gihe amakuru n'inyandiko asabwa n'inzego zibifitiye ububasha hamwe no gukora ibikorwa vyo gucukura mu karere kabujijwe canke gakingiwe nk'uko iyo ngingo ibitegekanya ihohoterwa ry'abakenyezi n'abigeme biciye ku mbuga ngurukana bumenyi ngo niryo nkomoko y'indyane mu miryango bigatuma n'iterambere ridindira bivugwa na Gatensengi yumva serukira imbere y'amategeko runani Kafob rurikiyemo amashirahamwe aharanira agateka k'abakenyezi mu gihe turi mu isekeza ry'iminsi cumi n'itandatu yahariwe kurwanya amabafatiye ku gitsina cyane cyane ayaca kuri izo mbuga abona ko igwirirana ry'izo mbuga mbuga ariyo arizo zituma nayo mabi agwira gatensengi yumva agasaba abamenyesha amakuru gukoresha izo mbuga mu kubeshuza ibiba byaciye ko nayo ngo baba bakoze ayo mabi bagakurikiranwa n'ubutungane
inkuru ya karimanzira
abanyeshuri bo ku ishuri ryisumbuye ry'uburaro rya kirundo barabangamiwe n'ubukene bw'amazi meza bategerezwa kuvoma ku ibombo riri mu mwonga wegereye iryo shuri munsi y'umutumba ibyigwa byabo ngo birahungabana kuko bashobora gushika ko bigashika ko bafungura isaha y'icumi z'umugoroba igihe bisanzwe bitegerezwa ko bisanzwe bitegekanywa ko bafungurirwa isaha umunani umuyobozi ajejwe uburaro kuri iryo shuri amenyesha ko amazi meza aboneka rimwe mu kwezi iryo shuri rya kirundo rikaba rifise mu buraro abanyeshuri barenga amajana atatu karimanzira w'uno munsi ni alain desire bukeneza wumviye mu refegitwari gufungura gufungura cyangwa na kuvoma nyine Estera Niyera yiga mu mwaka wa kabiri mu gisata c'ubuhinga n'ibiharuro mate fizike ni hafi isaha y'icenda agiye kuvoma mwonga uri hepfo y'ishure wari umwanya mu isanzwe wo kuja mu ishure gusubiramwo ivyo bize ariko cyangwa na kuvoma nyine iyo kubera yuko uno munsi hari etide gusa direntena yatubwiye ko tujya tujya kuvoma bumva rero etide yacu iba i- nk'ihagaze Eh, twari gusubiramo ibyo twize twaciye tubihagarika kubera nyine byavanye n'uko mu refegitwari twavuyeho dutebye Ca tujya kuvoma nyine kugira ngo turonke amazi tuza koga kugira ngo dusubire mu ishuri mu ishure uza gusubirayo isaha zingahe cumi n'imwe na mirongo itatu abanyeshuri bavuga ko bitoroshe kuko aho bavoma atari hafi Egide Niyongabo yiga mu mwaka wa gatatu mu gisata c'indimi eh urugendo nyene n'urugendo ntibyoroshe nyene mu kanya turavura dushikayo tucumva yentena twavuga ati nta kindi tugiye kurondera na manota byo kuvoma turabihevye byo kwahirira impene turabihevye gusa tumaze gushika twaciye dusanga amazi ari probleme muri societe amazi n'ikibazo yego hari habaja mu ishuri batoze Estera Niyera nawe ati abigeme bo birabagora cane muri ubwo bukene bw'amazi twe nk'abigeme nyine usanga bitugora usanga amazi tuyavomye indobo imwe uyoga mu gitondo no ku mugoroba ukazisanga iraheze niko tujya uruwama wagiye kuvoma usanga umwanya wawe utaye nk'abigeme uvuga ngo ikibagora n'igiki twe nk'abigeme ikintu kitugora umva ntitwogere isuku kimwe n'abi- n'abasore uca usanga nyine amazi yaheze n'ingoga ugaca usanga bo bo- base na wa mwanya twagiye kuvoma bo bo bariko bariga canke bari mu bindi bariko bararuhuka ahantu tuko tuja tuko tuja ahantu du- tuja kuvoma amazi imisi yose aha turashitse aha mu mayira abiri tuca duca iyi turayireka iyi nija hariya kuri wa musozi mashinge turabandanije gushika ku isoko aho abanyeshuri bavoma Egide Niyongabo avuga ko bamara umwanya utari muto bagashobora gucerwa mu ishure kugera no ku- no kugaruka waho eh, minota mirongo itatu wihuse ariko nyene ntabwo vyoroshe kwihuta wikoreye indobo umva amoyene ucagenda iminota mirongo ine n'itanu kugenda no kugaruka urana ubu turahashitse turabona ko hari abanyagihugu mbega mwe mushitse muri abanyeshuri namwe muca mutonda mu bandi eh, urabarindira bivanye n'ukungene basanze abantu benshi ngaha ukavoma bahejeje mbe ntaho bishika mugacegwa mu ishure cane gose vyama vyabaye izindi ngaruka nuko ishure ryisumbuye rya Kirundo rikoresha amazi ribanje kugura umuyobozi ajeje uburaro Romain Bizimana akavuga kandi ko abanyeshure kenshi bacegwa mu ishure abanyeshuri nko muri gikoni baracererwa cyane ugasanga abanyeshuri bari kurya saa munani bagiye kurya saa cenda na saa kumi birashika ibido aha tuyigura igihumbi iyo tuguze amafu- ibido amafaranga igihumbi ku munsi turakoresha ibido ntidukoresha ibido ziri munsi ya mirongo ibiri uwo muyobozi w'uburaro ku ishure ryisumbuye rya Kirundo agasaba abishoboye gufasha iryo shure kurishikiriza amazi ava mu kuzimu ico bita forage mu gifaransa imiliyoni mirongo ibiri z'amafaranga y'amarundi niyo komine ya Kirundo yategekanije uno mwaka kugira igerageze gutora umuti w'ico kibazo aho bishoboka
vuga undemeshe
Uchana yandi mvugire mesha kuri wa gatatu ihagarara ku majambo mabi havugwa n'ingaruka mbi zayo bishobora gushika mu gihe haranguwe imigambi itari yihutirwa kurusha iyindi bamwe mu banyagihugu bo muri zone ya Gashikanwa muri komine Tangara cyo kimwe n'abarongoye imigambwe ya Kodebu na UPD zigamibanga bakabona ko imigambi yosigurirwa abanyagihugu ngo ari naho yoshobora kugira ico ishitse komera ikanyange Abo banyagihugu bo muri zone gashikanwa bemeza ko imvugo mbi zibaho iyo haranguwe imigambi abanyagihugu babona ko atariyo yari yihutirwa.
baridoganga ibiti ibyo byo nimubura kubiduhamagarira kandi hari ibyari bikenewe mwari kutubwira tukabafasha tukakora abenegihugu baridoganga ibyo byo byo barabikora n'inyungu zabo ngo bazi icyo bariko barahiga ngo kubera iki batokora nk'izo ntebe nyene kugira abavyeyi boroherwe na bamwe mu banyepolitike bashimangira ko iyo imigambi yari yihutirwa atari iranguwe haba imyidogo myinshi imyidogo ishobora no gushikana ku mabi y'ikivunga aba nabo ni nka Kasim Abdul arongoye umugambwe UPD zigamibanga na Kefa Nibizi arongoye umugambwe Kodebu haba hariho imyidogo myinshi mu banyagihugu bidogera ubutegetsi bakidogera n'ibyo buri burakora ikindi gishoboka harashobora no kuba n'imigumuko iyo rero habayeho nk'imigumuko hashobora kugira abantu bapfa hashobora kugira abantu bahunga hashobora kugira abantu bafungwa ibyo byose byavuye ko imigambi iri kwirakogwa atari imigambi kumbure abanyagihugu batoye cyatari imigambi biyumvamwo nugaruka urwanko ruba hagati y'abantu wafatiye kuri kwa kundi kw'abantu kwicamwe imigwi yaravuze ati bamwe hakaba hariho abashigikiye abaca bashigikira wa murongozi yazanye azanye umugambi ku nguvu n'abandi bavuga ati ibintu bishoboka muga hariho n'abandi usanga atana hamwe bahagaze ega harabamwe no kuja kudodoberezanya umva habaye ibintu byo kudodoberezanya ntibiherera ngaho no mu ruvyaro rwabo ruzokurikira ikindi bakivuze ikwinubana hagati y'abatwara n'abatwagwa aba banyepolitike bakabona ko imigambi atari iy'indongozi ahubwo ngo niyo bashize imbere izo ndongozi nayo Tarsise bimenya imana umuhinga mu gutsimbataza ikibano ciza ati indongozi zoshira imbere ineza ya benshi mu gutunganya igihugu iyo uzanye umugambi banza urabe uri muri wa mugwi munini wo gutunganya igihugu mbega mfise iyihe ntumbero muri uyu mugambi mfise iyo ndiko ndaja mfise iyo ndiko ndashikana igihugu mfise iyo ndiko ndashikana bene gihugu nitwaba turi miliyoni cumi na zitatu uyu mugambi nawusize imbere burya imiliyoni icumi izohungukira iharongera koyoko mu bisanzwe umunyepolitiki bagiye imbere nuko uba ushobora kubona ivyo twebwe abanyagihugu utabona ugahagarara hejuru zacu ukabona n'ibizoba twebwe tutarabona ara ataraho naho tanga imihoho nturindire yuko tuza ngo ngo imigambi ntiyarangutse bompi bagahuza ko mu ntwaro ya demokarasi politike ari ugutunganya neza indongozi zikumviriza abazikebura gutyo bigakinga imyidogo n'izindi ngaruka mbi zoshikana ku mabi y'ikivunga naho amakuru twari twabateguriye duciye tuyagarukiriza mwakoze mwebwe mwese mwadukurikiye yakoze naho Imana niwe yari mu buhinga bw'ibyuma mubandanye mugira ibihe byiza